radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiye imana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika marco rubio yavuganye na perezida w'u rwanda paul kagame amubwira ko washington itewe impungenge n'uko intambara ikomeje kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru aturuka mu mujyi wa goma aremeza ko abarwanya umutwe wa emu makumyabiri na gatatu bagenzura igice kinini cy'uwo mujyi turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i rubavu erike bagira ubusa abanyekongo bahungira mu rwanda bava mu mujyi wa goma bashyirwa mu nkambi irahitwa ku rugerero mu karere ka rubavu ababyifuza banyura ku mupaka wa rusizi ya mbere mu karere ka rusizi bakambuka bajya i bukavu turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika tenistokle mutijima kuri rusizi ya mbere ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika marco rubio yavuganye na perezida w'u rwanda paul kagame kuri uyu wa kabiri amubwira ko washington itewe impungenge n'uko intambara ikomeje kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane ifatwa ry'umujyi wa goma n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu mu itangazo ryasohowe na minisiteri ayobora minisitiri marco rubio yasabye ko habaho ihagarikwa ry'imirwano impande zose kubahiriza ubusugire bw'ibihugu kuri wa kabiri leta zunze ubumwe za amerika yasabye inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi gutekereza ku ngamba zafatwa zo kubuza ingabo z'u rwanda n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu gukomeza intambara mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo amakuru aturuka mu mujyi wa goma aremeza ko abarwanyi b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu bagenzura igice kinini cy'uwo mujyi bamwe muri abo barwanyi bagaragaye bacunga umutekano ku mupaka uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo kuri la coronishe aho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yashoboye kugera eric bagira ubusa wiriweho wiriweho neza nawe venuse nshimiyimana none aho ngaho ku mupaka wa la coronishe amakuru mufite yo hakurya igoma n'ayahe
venute nshimimana amakuru agaragara n'amaso ku ijisho ry'umunyamakuru turabona abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu ku ruhande rwa kongo neza neza barahana nk'intera n'abasirikare b'u rwanda udushyizemo nk'intera nta metero ebyiri zirimo urabona ko bagenda batambagira uwo mupaka bafite imbunda bambaye impuzankano zitandukanye nyine nk'abarwanyi nk'inyeshyamba ntabwo ari impuzankano imwe isa bafite izo mbunda bamwe mu ba bakorera youtube nabo bari hano ku uyu mupaka baragenda babasuhuza babavuga bati dore intare dore intare dore intare ziyoboye uyu mujyi babagenda babapepera bagenda bapeperana kugeza kuri uyu munota rero kuri iyi saha niyo makuru nshobora kuguha hano ku mupaka wa lokoronishe cyangwa grande bariyeri venuste ejo tuvugana wambwiraga yuko hari abanyekongo bakomeje guhunga umujyi wa goma uyu munsi kuri iki gicamunsi hari abo wabonye
muri iki gitondo venuse nshimiyimana uko nakubwira nakubwira ko uretse n'abanyekongo ahubwo n'abakoreraga banki y'isi bakoreraga hano igoma bambutse hano ku mupaka wa rakoronishe n'abakoreraga indi miryango mpuzamahanga bambutse bari kumwe n'impunzi kugeza ubu bari ku mirongo bagenda abashinzwe abinjira n'abasohoka babandika bafite za pasiporo bagenda bemeza ko binjiye nk'uko amategeko y'umupaka abigena hagati aho rero nanone urabona ko umutekano urakajijwe mu buryo bukomeye ari abasirikare abapolisi bagomba gusaka abo bose binjiye barahari venose nshimimana none abo bakozi b'imiryango mpuzamahanga bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho mu mujyi wa goma niba umutekano wagarutse barahunga iki
biragoye kwemeza ko umutekano wagarutse na cyane ko no mu gitondo twagiye twumva ibibunda biremereye bivugira kure ntabwo wavuga ngo umutekano ro wagarutse ngewe nk'umuntu ukunda gutebya narindi kumwe ni umwe mu bashinzwe inzego z'umutekano kandi ukomeye ndavuga nti izi ndirimbo ko ntazimenyereye afande arambwira ati aka ngaka mu terine yacu bakita breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo kuvuga rero ngo umutekano wagarutse twaba tugiye kubyemeza cyangwa gukabya igihe cyose ubona wumva bya hato na hato ikintu cy'igisasu gituritse jenoside navuga rero ko bashobora kuba bahunze kubera ko wenda umutekano utaragaruka mu gihe runaka wenda bakazagaruka nuko nagusubiza naho se abakorera imiryango y'ubutabazi nka croix rouge cyangwa se ishami ry'umuryango w'abimbyi ryita ku mpunzi abo batabaraho rukomeye nabo barimo barahunga cyangwa se barafasha izo nkomere mu bitaro bitandukanye bya goma
abo ngabo hano ku mupaka ntabwo nabashije guhita mbabona cyane ko burya imyambaro yabo biba byoroshye guhita ubabona baba bambaye utuntu tw'udukoti turiho imisaraba itukura abo rero ntabwo nabonye ahubwo abantu ndabonye nanone hano ku mupaka ni abantu bambaye amajire cyangwa se udukoti twanditseho munusco umuryango w'abibumbye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryaje kugarura amahoro hano muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo uri aho ngaho i rubavu hari hashize iminsi ibiri amashuri afunze ndetse n'amaduka afunze ubu noneho ibyo bikorwa byifashe bite byafunguye
kugeza kuri uyu munota venutse nshimiyimana uretse kuba navuye muri hoteli nihutira kuri uyu mupaka kubera ayo makuru ashyushye nagiye gukurikirana ariko ndi kubaza abaturage bari kuva mu mujyi bakambwira ko amaduka yabashije gufungura ubwo ni ukuza gukurikirana tukamenya niba n'ibindi bikorwa birimo iby'uburezi n'ibindi n'ibindi byabashije gufungura kuri uyu munsi eric bagira ubusa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kwira ko uhunishe ku mupaka uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza venuse nshimiyimana nanjye ndagushimiye ubwe nawe ugira akazi keza
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye antonio guterres yavuganye na ba perezida paul kagame w'u rwanda na felix antoine cisekedi wa repubulika ya demokarasi ya kongo mu rwego rwo gushaka uko amahoro yagaruka mu karere onu iravuga ko abantu amajana bakomerekeye mu mirwano yabereye mu mujyi wa goma ko imirambo yuzuye mu mihanda mihanda mugenzi wacu Etienne karekezi yashoboye kuvugana n'umuturage utuye rwagati mu mujyi wa goma kuva intambara yahagera ntarasohokewe ubu n'ubu tuvugana nkubwiye ko maze iminsi kuwa kuwa gatandatu ku cyumweru ubu turi kuwa kabiri maze iminsi ine ibyo n'umuryango wanjye turi mu nzu tudashobora gusohoka kubera urusaku rwinshi rw'amasasu ariko ubu ni atu na mirongo itanu n'itanu za nijoro sanke hari gushyira nk'amasaha arenga atanu amasasu agacumbikana komera cyane rwose uwo mujyi wa goma wumvisemo amasasu menshi ku bantu twavuganye hafi ya bose bavuga ko ibintu ari ibicika iyi minsi ine ubuzima bwawe n'umuryango wawe mwabayeho mute muri makeya ntabwo kubaho ndakubwira ngo twari turi muri jene turi mu masengesho ariko amashanyarazi barayaciye nta mazi nta gusohoka ngo tuje hariya kuri lake kivu tuvome twari turi aho turyamye mu nzu niyo twageragezaga umugore turiye dufashe ngo aze kureba ko yakwatsa imbabura amasasu yarakubitaga akongera akihinda noneho sinzi ko nagusobanurira ngo tubayeho kubw'imana nyine bya bindi ngo kubw'imana ndabyumva ibisobanuro ni bikeya mu bihe nk'ibi ngibi none se watubwira ko ubu ngubu amasasu aho ngaho uri mu mujyi wa goma ubu ntayumvikana amasasu yarangiye na za mayibobo n'abazarendo n'iki byose byacwekeye uretse ko nta televiziyo nta radiyo kuko nta sharje interinete kupe ubu tuvugana nakoresheje ka pawa banki ngo ntereremo kariyo gake nibura numve bene wacu bo hirya no hino ku isi baduhamagara nk'uko ntabwo muduhamagaye ariko nta kominikasiyo dufite turateganya ko ejo bibaye bishobotse bugaca niho twagerageza gusohoka mu mazu ni amahirwe kandi agushimiye kuba wemeye kuvugana na radiyo ijwi ry'amerika ukaduha umwanya wawe n'uwo muriro muke usigaranye birumvikana wambwiye ko tuvugana uri mu nzu utabasha gusohoka ariko se ubu umutekano aho mu mihanda hirya no hino biragenzurwa n'ingabo z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu nahamya ko ari bo kuko atari makumyabiri na gatatu bazarendu na ba mayibobo kiba banarikurasa nanone tuvuganye wowe ubwawe ariko se abaturanyi bawe nabo barahari ntaho babashije kujya cyangwa se barahunze ariko se bari guhungira nta muntu wigeze ahunga muri goma goma twari hagati y'ururimi wari kuva mu nzu ngo arahunze yari kwerekeza kandi iki gitero cya nyuma abasirikare b'u rwanda binjiye ofisiyonama numva ngo borone duze borone tereze sene rwanda borone ze borone ni umupaka mwabonye abasirikare b'u rwanda binjira muri kongo bo hari abaturanyi nje ntabwo nabonye kuraje yo kubivugaho nako yo kuja kubireba uko bimeze n'umuhanda ariko hari abaturanyi bavuze ko uretse ko abasirikare binjiye baturutse aho muri borone duze tereze hari n'abandi binjiriye ku mupaka ofisheri twari turi hagati ahubwo frdc niba banarwanye bakarezisita iminsi ibiri itatu mbo nabo nuko ntazi igisirikare icyo ari cyo abantu bapfuye bashize goma abantu bapfuye inkambi zasenywe donko yuko katasitorofe imanite mwihangane cyane rwose katasitorofe imanitere ibyo twabonye bisa n'ibyo twabonye muri minesano na sisi afudeli itera inkambi z'impunzi abantu bapfuye urakubwira ngo goma ngo byari byoroshe arabakoreshe kuruwa ruje ifite akazi irakora karayigora mu minsi myinshi abo bantu se uvuga bapfuye niba hari icyo waba ubiziho bishwe nande bapfuye bati intambara se none amasasu yaturukaga hirya no hino frdc yarasaga emuventi ikarasa bazarenda bakarasa ndagushimiye cyane kuba ufashe akanya ukavugana n'ijwi ry'amerika ndizera ko n'ubutaha tuzavugana arakoze Etienne karekeji abanyekongo bahungira mu rwanda bava mu mujyi wa goma bashyirwa mu nkambi irahitwa ku rugerero mu karere ka rubavu ababyifuza banyura ku mupaka wa rusizi ya mbere mu karere ka rusizi bakambuka bajya i bukavu mugenzi wacu temistokle mutijima ari ku mupaka temistokle mutijima wiriweho mwiriwe neza venuste none ko uri aho ngaho ku mupaka wa rusizi ya mbere abo banyekongo bambutse wababonye yego ni ababonye bari bageraga muri makumyabiri baje baza ku rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka nk'abaje guteza kashe nyine isohoka mu rwanda bambuka bajya i bukavu mu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo ni ukuvuga bambukiye ku mupaka wa rusizi ya mbere ariko se uko wababonye wabonaga ari abantu bafite ubwoba uko bakiri wabonye ari ibintu byakozwe mu buryo bya wabibonye ute
uko bakiriwe nta nta mpungenge cyangwa ubwoba bagaragazaga bari bagifite na cyane ko ni urugendo rurerure bakoze uvuye wambukiye uvuye igoma ukambuka gisenyi ugakomeza ugaca muri utu turere tw'intara y'uburengerazuba za rutsiro zose kuzana za nyamasheke kurinda bashyika i rusizi wabonaga nta navuga ngo nta mpungenge bagaragazaga ko bari bafite bakiriwe n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka nk'abantu nyine binjiye mu mupaka ariko bafite indi destination cyangwa bafite ikindi cyerekezo cyo gusohoka n'ubundi binjira mu gihugu cyabo ku rundi ruhande bamwe mu bavuye mu mujyi wa goma hakiri kare bahungiye aho ngaho i bukavu ndavuga bamwe mu basirikare bakuru ndetse n'abategetsi b'umujyi wa goma amakuru mufite ni ayahe i bukavu hifashe hate
kugeza ubu i bukavu uretse imyigaragambyo yabaye ku wa mbere ikomeye rwose yari yitabiriwe na na sosiyete sivile ya hariya n'abategetsi muri leta n'inzego zinyuranye ahandi ho i bukavu ho kuri ubu ngubu haratuje abanyarwanda barambukana twari turi kubivuga ko nahoze ku mupaka barimo barambuka bakajya hakurya abanyekongo nabo bashaka kwambuka nabo bakambukana cyane ko iyi n'ubundi ari inzira yambutse abanyekongo bashaka kujya mu mujyi wa uvira baca mu rwanda bakamanuka mu kibaya cya bugarama bakambukira akamanyora bakomeza n'imodoka zabo rero zambukaga kugeza ubu haratuje nta kindi kiratangazwa icyakora usibye nka hari nka visi perezida wa sena uvuka hano hakurya bita bahati rukwebo modeste niwe wasohoye itangazo yamagana u rwanda ndetse n'umutwe wa makumyabiri na gatatu navuga ngo nta kindi kiratangazwa cyangwa se nta yandi makuru adasanzwe ku ruhande rwa hano hakurya i bukavu twari twabona ariko se iyo urebye urabona abanyekongo bambuka bakambukana ibicuruzwa babijyana i kamembe cyangwa se ukabona abanyarwanda nabo bambuka bajya gucuruza iyo za kadutu n'ahandi
n'ubundi muri iyi minsi urujya n'uruza rwari rwaragabanutse hano ku mupaka kubera yuko ubu abambuka ni abantu bakeya bafite ibyangombwa bita za viza cyangwa viza zibemerera gukorera muri congo abajyayo rero ni abantu bafiteyo akazi gasanzwe bashobora bakora mu bijyanye n'ubwubatsi n'indi mirimo y'ubucuruzi ariko bakorera hakurya bambuka umunsi ku munsi bafite ibyo byangombwa bya viza ariko ku baturage basanzwe n'ubundi ni bakeya bambukaga muri iyi minsi abo ngabo rero n'ubundi barimo barambuka bakagenda na cyane ko umupaka ufunga saa cyenda tuhageze mu kanya tuvuga ngo abambukaga bari bake n'ab'intarutsi ubundi bambuka batangira kugaruka mu masaha aje mu kanya mu masaha saba n'igice saa munani abanyarwanda bari batangiye kugaruka n'abanyekongo bari rwanda batangiye kwambuka basubira iwabo navuga ngo rero hari imodoka twabonaga ziri muri taransiti cyangwa se ziri mu rugendo zivuye i bukavu zimanuka zishaka kujya uvira kuko n'ubundi niwo muhanda uhari umuhanda wundi uca muri congo wo ntabwo uri nyabagendwa warapfuye warangiritse zambuka ziciye mu rwanda bahari rero bari bahari bambukaga ariko ni bakeya muri ibi bihe ni bakeya bambuka temistokle mutijima umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kuri rushiji ya mbere ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
murakoze cyane namwe venuste akazi keza
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi cy'inyarwanda mugenzi wacu toma kamirindi agiye kubagezaho amavu n'amavuko y'umukino wa basketball umugabo witwa james naismith niwe wawuhimbye yatangaje amategeko awugenga ya mbere na mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na kabiri muri leta zunze ubumwe za amerika ikaze mu kiganiro amerikana james naismith yavukiye muri canada mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe yize ibyo kwigisha imikino siporo n'ingororamubiri afite imyaka makumyabiri n'icyenda mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda yimukiye muri leta zunze ubumwe za amerika yaje kubona ubwenegihugu n'akazi ko kwigisha ibya siporo mu ishuri rikuru ryitwa springfield college muri leta ya massachusetts mu burasirazuba bw'igihugu umunsi umwe mu gihe cy'ubukonje bukabije cyane yarebye ukuntu abanyeshuri bari bafite irungu badashobora kujya hanze badafite ikibarangaza nuko agira igitekerezo yabanje gushumika hejuru nko muri metero eshatu uvuye hasi hagati no hagati ku nkuta ebyiri ziteganye utuntu tumeze nk'udutebo tw'abarobyi dukoze mu dushumi cyangwa se imishito tuba ari two twakwita nk'amazamu umva ukuntu yabisobanuye mu kiganiro yatanze kuri radiyo yitwa WOR yo mu mujyi wa New York ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo One day I had an idea. I called the boys to the gym, divided them up into nahamagaye abahungu mbagabanyamo amakipe abiri imwe y'abantu icyenda n'indi y'abantu icyenda nabahaye agapira gato k'amaguru naberetse udutebo basobanurira ko igitekerezo ari ukugerageza kujugunya no kwinjiza umupira mu gatebo k'iyindi kipe navugije ifirimbi umukino wa basketball wa mbere na mbere uba utangiye gutya
uyu mukino wa mbere na mbere avuga wabaye mu kwa cumi na kabiri igihumbi magana umunani na mirongo cyenda na rimwe mu byo yagiye atangaza nyuma yasobanuye ko abanyeshuri batahise babishamadukira mbese ko bitigeze bibatera ubwuzu ariko bemeye ibyo ababwiye barabikurikiza barakina hagati aho yari yanditse ku kibaho amabwiriza cumi n'atatu agomba kugenga uwo mukino vuba vuba byihuse uyu mukino waramenyekanye kandi utangira no gukundwa mu mashuri makuru na za kaminuza atandukanye byabaye ngombwa ko ya mabwiriza cumi n'atatu amenyekana aho hose noneho ayatangaza ku mugaragaro ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa mbere kwakurikiye umukino wa mbere ni ukuvuga mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na kabiri mu kinyamakuru cyitwaga the triangle cy'ishuri rikuru springfield college umwanditsi mukuru wacyo yise iyi nkuru umukino mushya benshi bashatse kuwita Naismith Ball ariko nyir'ubwite James Naismith arabyanga aya mabwiriza ye rero niyo yabaye amategeko ya mbere na mbere ya basketball mu gihe cy'umwaka umwe gusa umuryango mpuzamahanga w'urubyiruko witwa YMCA ni ukuvuga Young Men's Christian Association watangiye kwamamaza no gukwirakwiza basketball mu rubyiruko rwo muri leta zunze ubumwe za amerika no ku isi yose guhera mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na gatatu nuko basikete yamamaye irakundwa cyane n'ubu ntawe utabibona iza no kuba umukino w'ababigize umwuga by'umwihariko muri leta zunze ubumwe za amerika yabaye nk'umutungo kamere wo mu rwego rw'umuco n'ubucuruzi amakipe ya nba ishyirahamwe ry'umukino wa basketball na nba ubwayo ni amwe mu masosiyete akize ku buryo butangaje
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika birumvikana ko guhera mu gihumbi magana umunani na mirongo cyenda na kabiri amategeko agenga basketball yagiye ahinduka uko imyaka yagiye isimburana ariko umuzi wayo wo ku ikubitiro uracyari umwe amwe muri aya mategeko akiri ipfundo atarahindutse kuva james naismith ayanditse ni nk'uko umukinnyi ashobora kujugunya umupira mu gatebo n'ukuboko kumwe cyangwa n'amaboko yombi igitego kiba igitego ari uko umupira unyuze neza mu rucundura rw'agatebo umukinnyi agomba gufata umupira n'ikiganza cyangwa se mu biganza byombi ariko ntiyemerewe gufata umupira n'amaboko cyangwa umubiri umukinnyi ntiyemerewe kwirukankana umupira yawugundiriye umusifuzi niwe mucamanza mu mukino nguwo muri make umukino waje kuba igitangaza james naismith yasigiye isi yitabye imana ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'icyenda yari afite imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko nshuti zacu ararekwa ntashira ibya basketball ni birebire cyane nta wabiva imuzi mu kanya gato urakoze toma kamerindi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi agati kateretswe n'imana ntigahungabanywa n'umuyaga umunsi mwiza mwari kumwe na venisite nshimiyimana
kandi ukimbaga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwakamanzi ndi nk'uy'amashyengo gahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwaro uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kibera
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natwe warangeze iyi mpano irenze kuririmba kuwa turukesha niwe muhanzi umuhanzi mukuru n'imana mwana wanjye uzaba impari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera impano uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kibera
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shehe izakubera inzira y'ubutwari wowe ushinzwe isuku n'isukura izakubera inzira y'ubutwari wowe utwara abantu mu muhanda izakubera inzira y'ubutwari mwana wanjye uzaba impari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurutura uzarubera impano uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kibera mwana wanjye uzaba impari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera impano uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kibera